Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan diisii irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa gara qophiittaa nuti ceena.
Manneen sirreessaa naannoo Oromiyaa keessatti hidhamtoonni rakkoo tajaajila fayyaa hammaataa keessa akka jiran koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Koomishinichi qorannoo waggaa tokkoof manneen sirreessaa Oromiyaatti geggeessaa ture gabaasa kana baasuusaa kan ibse yoo ta'u gama biraatiin immoo gama qabiinsa galmeef kabajaa mirgoota namoomaatiin fooyya'insa akka jiru qorannoo isaa kana keessatti eeree jira. galmoo daawwit deebii gama mana sirreessaa oromiyaatti dhimma kanarratti kenname ida'uudhaan gabaasa qindeesse qaba kunoo.
qorannoon koomishinii mirgoota namoomaa itiyoophiyaa kun manneen sirreessaa oromiyaa 31 irratti kan xiyyeeffatee fi gujii fi godinaalee wallaggaa kaan kan rakkoo nageenyaa qabu jedhaman kan dabalateedha obbo badhaasaa lammeessaa koomishinii mirgoota namoomaa itiyoophiyaa damee jimmaatti hoogganaadha qorannoo keenyaan sirreeffamtoonni naannoo oromiyaa rakkoo tajaajila fayyaa qabaachuu bira geenyeerraa jedhu.
Manneen sirreessaa keessatti laaboraatoorii hin hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf waan salphaadhaaf namni gara riiferii kan deemu gara hospitaalaa kan deemu dhukkuba busaa fi dhukkuba taayifoodii gargar baasuuf riiferaalaa kan barreeffamu jechuudha. Yookiin mallattoodhaan kan kennamu mataana dhukkubaa na wallachiisaa garaa na kaasaa waan jedhu irraa ka'amee kan qorichi mana sirreessaa keessatti kennamu malee saayintifikaalii waanuma waanuma xiqqoodhaan hojjetamee kan naqu hin jiru. Kanaaf inni kun manneen sirreessaa keessatti rakkoo guddaa ta'ee jira jechuudha. Iddoo tokko tokkotti riiferiidhaan deemanii yaalamuunis rakkoodha. Maaliif sababa nageenyaaf lixa Oromiyaarraa akka barbaaddu socho'uu hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf inisheetiivii maandeetiin dhaabbanni fayyaa yookiin biiroo fayyaa Oromiyaa manneen sirreessaa keessa kilinikootaa fi buufata fayyaalee jiran hunda isaanii upgrade godhee ogeessa ramadee meeshaalee guutee tajaajila akkuma hawaasa kaaniif qixa kennu isaan kanaafis qixa kennuu qabachuudha.
Inni kaan obbo Badhaasaan dubbatanii pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamu kan ilaallatudha.
Oromiyaa keessatti amma dhiifamni waggaa har'aati kan kenname jechuudha. Waggaa har'aati kan kenname innis waggaa lamaan booda bara kuma lamaa fi kudha lamaan booda kan kennamedha. Yeroo jalqabaatiif barri bara kuma lamaa fi kudha afur yeroo yoonaa jechuudha. Naannoo biraa fudhatte garuu akkuma siikaa seera tokkoon seera mootummaa tokkoon seera tokkoon seera deemsa falmii tokkoon namoonni adabamanii waggaatti yeroo lama yeroo sadiidha kan isaan dhiifama argatan jechuudha. Kanaan wal qabatee namoonni baay'een maal godhu naannoo Amaaraarraa akka fira qabaniitti naannoo Sumaaleerraa akka fira qabaniitti naannoo biroorraa akka fira qabaniitti kaasanii jijjiirraadhaan gara sana deemanii namoonni galmee tokkoon adabaman. Fakkeenyaaf galmee tokkoon adabbii wal qixa warri qaban inni kaan deemee iddoo biraatti jijjiirraadhaan gaafate ulaagaa dhiifamaa guutamee fi dhiifamaan bahee dhufee warras warra naannoo Oromiyaa keessa jiru ni gaafata jechuudha. Kanaaf inni kuni amantii namoonni sirreeffamtoonni mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qabanillee kan gadi buusu waan ta'eef pirezidaantiin naannoo keenyaas ta'u dhimmoota kanarratti warreen hojjetan ta'anii ilaalanii dhimma kana furuu qabu waan jedhu tokko kanadha.
Qaala'iinsi gatiis dhiyeessaalee sirreeffamtootaaf taasifamu irratti dhiibbaa fiduu dabalataan kan dubbatan obbo Badhaasaan gama qabiinsa galmee sirreeffamtootaa fi mirga namoomaan garuu fooyya'insi jiraachuu argineerra jedhanii jiran. gama nageenyaatiinis waggaa darbe keessa godinaalee gujii fi godinaalee wallaggaa keessatti manneetii sirreessaa irratti haleellaan garaagaraa raawwatamaa turuun ni yaadatama fakkeenyaaf muddee soddoma bara 2015 mana sirreessaa gujii lixaa magaalaa bulee horaa irratti haleellaan hidhattootaan erga taasifamee booda eegdonni shan yoo ajjeefaman sirreeffamtoonni dhibba shanii ol lakkifamuu jiraattonnii fi aangawoonni magaalaa bulee horaa yeroo sanatti vii'oo'eedhaaf himanii turan. Koomishinar Ibraayim Ajii koomishinarri koomishinii mana sirreessaa Oromiyaa ammarratti nageenya manneetii sirreessaa ilaalchisuun yoo dubbatan akkas jedhu.
Warra gaafa duraa rakkooleen qunnaman jiru inni illee bakka isaatti deebi'ee fakkeenyaaf gujii lixaa qeellam wallaggaa kan kanarraa fi iddoo biraatti itti rakkoon qunnamin jiru maaliif hojiileen hojjetamaa jiru qindoominaan hojjetamaa jira waan ta'eef isas taanaan rakkoon yeroo sana qunname suni furmaata argatee kan yeroo sanitti ta'e wanni qunname jira garuu immoo amma yeroo ammaa kana hundumtuu kan hojiitti deebi'anii hojii sirreeffamaa seeraa waan isaan irraa eeggamu irratti hojjechuudha tiksuudha walumaa gala bakka turtii seeraa kenname kanarratti hojii hojjechuun akka nuu jiraatu taasifamee akka oromiyaatti manneen sirreessaa jiran hundumtuu karaa naga qabeessa ta'een hojii isaanii karaa guutuu ta'een hojjetaa jiranii Inni biraan ka'e waa'ee dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamaa ture amma garuu gadi irratti jedhameedha. Obbo Gabree Urgeessaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma bulchiinsa seeraa fi misooma namaa caffee Oromiyaati.
Mootummaan uummata isaa waan itti amanee godheef waan gaabbuuf hin qabu. Maaliif mootummaadha uummatuma isaatiif hojjeta waan ta'eef. Wanti garuu qulqullinnaan hojjetanii fi qaama qulqullinnaa qabaachuu mallattoon tokko tokko agarsiisu yoo jiraate immoo deebi'ee miidhaa kan geessine wanti of eeggannoo barbaadu keessa jira. Kana ilaala. Kana kan daddabalu maali waan akkasii kana haala qabatamaa amma biyyi keenya keessa jiru. Kun haalli biyyi keessa jiru waan ati gootu hundarrattuu gatii qaba. Gahees qaba. Dhimma akkasii kana malee waan akkasii amma fakkeenyaaf waan ati naa kaafte keessaa naannoleen biroo nama gadhiisanii Oromiyaan gadi hin dhiifne waan jedhu naa kaafte. Seerrii fi yaadni mootummaa hundaatu uummata isaatitti garaa jabachuu fedheeti miti. haalli qabatama oromiyaa nama keessa jiruuf kan naannoo biraa garuu wal fakkaachuu dhiisuu mala. Waan kanneen karaa qulqullina qabu karaa booddeellee miidhaa hin geessineen waan nama kana uummata gadhiifta waan ta'eef akka inni booddee miidhaa hin geessinetti qoratee gadhiisuudhaaf yaada akkasiiti malee tokko dhimma isaas cufuufi miti. Lammaffaa immoo waan godhatti illee gaabbuufi miti.
Obbo Gabreen qaamolee seeraa darbanii darbanii sirreeffamtoota irratti sarbiinsa geessu jedhamu kan qorannoo kana irratti ifa ta'e irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuunis dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Bishooftuurraa.
muuziyeemiin seenaa lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata afrikaa calaqqisu guddichi as waashingtan diisii keessatti argama muuziyeemii kana keessatti seenaan isaanii bara gabrummaa duraa qabee hanga ammaatti galmeeffamee jiru bifa aartii adda addaa suuraalee viidiyoowwanii fakkiiwwan adda addaan galmeeffameera akkasuma seenaa lammiiwwan gurraachota ameerikaa kan ibsu muuziyeemiin haaraan xumura torban torban kana kutaa yuunaayitid isteetsi kibba gama bahaa saawus kaarolaayinaatti argamu tokko keessatti banamee jira kunu.
muuziyeemiin lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata afrikaa haaraan sanbata kutaa saawus kaarolaayinaa keessatti banamee jira kunis lammiiwwan afrikaa kanneen gabrummaa jala turaniif bakka olaanaa ta'uuf jira sababiinsaas buufati doonii seena qabeessi chaarlistan namoota gabrummaa jala turan keessaa walakkaan isaanii karaa sana ameerikaa kaabaa bu'an ga'aniif jecha.
Charleston will forever be recorded in history as the place where countless Africans came to our nation as slaves, but now.
Charleston lammiiwwan Afrikaa lakkoofsaan hedduu ta'an akka garbootaatti biyya keenya karaatti seenan ta'ee seenaa keessatti galmeeffama. Amma garuu har'a Charleston bakka dhaloonni seenaa dhugaa qabanii fi seenaawwan bakka isaan itti bilisa ba'an ta'ee baraan galmaa'ee jiraata. Muuziyeemiin bal'aan kaaree meetira kuma dhibba tokkoof kuma shantama ta'e kun gumaacha lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata afriikaa gumaachan mul'isa humna isaanii cichaaf dura dhaabbannaa akkasumas dhiibbaa aadaa ofii isaaniitiin kaarolaayinaa yuunaayitid isteetsiif dhugumatti addunyaa irratti mallattoo hin banne kaa'an waan ta'eef yaadannoo isaaniif dhaabate muuziyeemiin kun muuziyeemichi waaltaa qorannoo hidda dhalata namaa ka daawwattoonni akaakiliin isaanii ameerikaa seenan. seenaan isaanii maal akka ta'e irraa hubatan of keessaa bajata doolaara miliyoona dhibba tokkoof miliyoona digdamaan kan hojjetame muuziyeemichi fakkiiwwan sochiin agarsiifaman kan of keessaa qabu wantoota seena qabeessa ta'aniif hojiiwwan aartee agarsiisan of keessaa qaba. agarsiisi aadaa muuziyeemicha dudhaaf afaanota dhiyaa afrikaa kan uummata gulaa geechi jedhamanii bakka qonnaa addaan qoodame keessatti aadaaf afaan isaanii qabatanii turan kan calaqqisullee qaba. galma sana keessa jiru manni galatatti dhiyeessan akkaataa amantii ofii itti ibsataniif dhiibbaa muuziqaa wangeelaa lammiiwwan afrikaa hidda dhalata afrikaa kan ibsu of keessatti qaba pirojektii kana xumuruuf waggoota 23 ol fudhate muuziyeemichi banamuuf akeekamee ka ture bara 2020 yoo ta'u sababaa weerara koovid 19 akkasumas sababaa dhiyeessii meeshaa ijaarsaan wal qabate boodatti harkifate.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessan fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Hooggantoonni biyyoota addunyaa dureessuun jaarmiyaalee sadarkaa addunyaaf rogeeyyiin rakkoolee jijjiirama qilleensaa naannoo fiyyummaa ilaalchisee caasaa maallaqa irra deebi'uudhaan bocuudhaan fala wayyaawaa barbaaduuf jecha dhiyeenya magaalaa faransaay paarisitti guyyoota lamaaf marii geggeessanii jiran walga'iin jimaata waxabajjii 23 bara 2023 xumurame marii geggeessamaa ture kana maddi oduu rooyiters gabaasee jira jaalallee dhiyeessa.
afrikaa irraa gara kurnaa olii ka ta'an muummicha ministeera chaayinaa fi pireezidaantii biraaziil dabalatee dhaabilee sadarkaa addunyaa adda addaa yaa'ii waliigaltee faayinaansii yookaan maallaqa addunyaa haaraa magaalaa galma mootummaa faransaay paaris keessatti gaggeeffame irratti hirmaatanii jiran biyyoota galii gad aanaa qabaniif muddama maallaqaa qaban ilaaluudhaan sirna faayinaansii waraana boodaa haaromsuu fi jijjiirama qilleensaa ittisuuf. maallaqa bilisa gochuudhaan jalqabbii hedduu yeroo ammaa qaamoleen akka garee g digdamaa baankiin maallaqa addunyaa fi tokkummaa mootummootaan dhiyaate akkamitti fooyyessuun akka danda'amu dubbachuu irratti kaqiyyaafate ture biyyoonni afriikaa dhiibbaa maallaqaa yookaan faayinaansii kanaan dura hin argamne kan misooma osoo hin taane liqaa tursuu irratti akka xiyyeeffatan haala isaan dirqisiiseetu mudatee jira jedhan muummichi ministeera itiyoophiyaa. Abiy Ahmed walga'ii Paaris kanarratti.
Private and public debt has reached new heights. Today in most low-income countries, the headaches of government is not to think about development, but to think about how we can manage debt.
Har'a biyyoota galii gadaanaa qaban irra caalaa keessatti liqiin dhuunfaaf mootummaa irra jiru sadarkaa haaraarra ga'ee jira. Mootummootatti kan dhukkubbii mataa ta'e waa'ee misoomaa yaaduu otoo hin taane akkamitti liqaa bulchuu yookaan tursuu akka dandeenyu yaaduudha. Tattaaffiin keenya hundi misooma irratti xiyyeeffachuu dhiisee liqaa nurra jiru bulchuu ta'eera. Rakkoolee kana hunda laaluun akka waan rakkisaaf gahan ta'initti dhiibbaan qilleensaa hamaanis nu mudatee jira.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed baankota misooma biyyootii hedduu irratti haaromsa gochuun rakkoolee ardii kanaa mudate furuuf gahee olaanaa akka qabu dhaamanii jiru.
Secondly, boost concessional financing and grant. Without getting enough amount of concessional financing and grant.
Lammaffaa faayinaansiif deeggarsa waliigaltee qabu guddisuudha. Faayinaansiif deeggarsa gahaa irratti waliigaltee otoo hin argatiin. rakkoo har'a walitti hidhata qabuun haala sadarkaa irraa hojjechaa jirruun hin ilaalamu maallaqa liqaa kennamu kan gamlameen irratti waliigalan guddaa barbaada rakkoo dabalataa xiqqeessuuf akkasumas kaayyoo misooma keenyaa irratti xiyyeeffachuuf karaan jiru kana qofa.
Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphosa rakkoo addunyaa furuu keessatti nagaa investimentii fi michooma walqixxummaa irratti hundaa'e barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Raamafoosaan rakkoo biyyootii ardii afrikaa mudate gadi fageenyaan kan ibsan yoo ta'u akka fakkeenyaattis yeroo weerara dhukkuba covid-19 sana biyyoonni afrikaa tallaalii argachuuf yaalii godhan keessatti mufannaa isaan qabaataa turan ibsaniiru.
I played a key role as chair of uh, the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars.
Yeroo weerara covid sana durataa gamtaa afrikaa ta'uudhaan gahee olaanaa gumaacheen jira. Talaalii argachuun akka nu barbaachisu yeroo nutti dhaga'amu biyyoonni gama kaabaas talaalii hunda addunyaa keessaa bitatanii ofii isaaniitii qabatanii turan. Yeroo nuti baay'ee nu barbaachisu isaan gadhiisuu yookaan laachuu hin barbaanne akka waan kadhattuu taanettis nutti dhaga'ame. Yeroo tokko tokko eeyyee sanaaf kana sinii kennina jechuun nutti dhagaama ture mee waan tokkoon isinitti hima kun aarii yookaan mufannaa guddaa maddisiisee jira.
Gabaan banaa ta'e argamuu kan leellisan Ramaphoosaan Afrikaan gonkumaa akka ardii arjummaa barbaadduutti ilaalamuu hin qabdu walqixa ilaalamuu barbaannaa jedhaniiru.
We were all at one that even as we were going to address an issue of the war which has had a negative impact on the African continent.
Dhimmi waraansaa kan ardii Afrikaa irratti dhiibbaa hamaa geessise kan gatiin nyaataa dabaluu gatiin xaa'oo dabaluu fide laalchisee hundi keenya yaada tokkorra turre akka kadhataatti nuti akka achi hin deemne ifa ture Yukireeniif Raashiyaa lamaan isaaniiyyuu tola gaafachuuf hin deemnu midhaaniif xaa'oon gabaa addunyaa seenuu akka danda'uuf karaa galaana gurraachaa banaa jechuuf deemnee turre. Kanaaf ergama kadhachuurra hin turre nuti akkuma ardii tokkootti waan kun baay'ee kan nu barbaachisu ta'us afrikaan gonkumaa akka ardii arjummaa yookaan gargaarsa barbaadduutti ilaalamuu akka hin qabne agarsiisuudhaaf deemuu qabna turre ija walqixxeedhaan ilaalamuu barbaanna.
Walga'ii kanarratti biyyoonni dureeyyii ta'an biyyoota guddataa jiraniif waadaa haala qilleensaaf seename doolaara biliyoona dhibba tokko kan yeroonsaa itti darbe xumuruun. maallaqa heddumina lubbuu qabeeyyii fi eegumsa bosonaaf oolu uumuun isaanii ni yaadatama.
Ayyaanni Idaal Adaa Arafaa waggaa kuma tokkoof dhibba afurii fi afurtamii arfaffaan Finfinnee dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti kabajamee oole. Hirmaattonni ayyaanichaa yeroo ayyaana kana akkaataa barsiisa amantii islaamaatti kan hin qabaanneef waan qaban irraa qooduun akka kabajan sagalee ameerikaatti himaniiru ayyaanni kun masjiidonni seeraan ala ijaaraman jedhamuun mootummaadhaan diigamuu isaarraan kan ka'e waldhibdeen uumame akka mariidhaan furamu erga ibsame torbanneen xiqqoo booda kabajame tsaayi daamxoo finfinneerraa gabaasa qindeessiteetti.
ayyaanni arafaa waggaa kuma tokkoo fi dhibba afuriif afurtamii afuraffaan hordoftoota amantaa islaamaa biratti guutuu biyyattiitti kabajameera ayyaanni arafaa magaalaa finfinneetti bakka hordoftoonni amantichaa kumaatamaan lakkaa'amanitti sirnoota amantaa adda addaatiin kabajamee jira kabaja ayyaana kana irratti pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa shee sultaan amaan dabalatee abbootiin amantaa hedduun bakka argamanitti istaadiyeemii finfinneetti kabajamee jira ayyaanni kun yeroo kabajamutti namni qabu kan hin qabneef qoodee ayyaanicha gammachuun waliin dabarsuudha kan jedhan hirmaattonni ayyaanichaa akka barsiisa amantaa islaamaatti arafaa maaliif kabajamaa sirnoota akkamiitiin kabajamaa kan jedhu irratti shee abdulhaan habiib sagalee ameerikaatiif ennaa ibsan.
zulhijjaa ji'a tokkorraa qabanii bareechanii sooma soomuudhaan masjiidatti quraana qara'uudhaan dhimma adda addaa geggeessuudhaan hiyyeessa laaluudhaan geggeessuu turan amma guyyaa hadhaa jechaadha ammallee soomatti jiran sooma gabaabduu hamma salaanni kun salaatamu jechuudha booda kanaatti salaatan yeroo asii galan keessatti uduhiyya kan jedhamu nabi muhammad ramanii nagaa isaa irra jiraatu ajaja isaanii geggeessuuf jennaan sanayyuu galaniitu qalan jechaadha qalmi kun bakka sadiitti qoodama bakka tokko mataa isaatii bakka tokko sadaqaa bakka tokko immoo deebinaan namoota adda addaatiif akkuma kana geggeessaniituyyuu kenna isaanii godhan jechaadha kanarratti taalchisee egaa namoota kan keenya namoota adda addaa biyyarraa buqqa'aniif kan ongeedhaan buqqa'an kan mana isaaniirraa buqqa'an kan waraanaan buqqa'an yaada adda addaatiin kan isaan buqqa'an namoota akkanaa kana bareechanii ilaaluun baay'ee nu barbaachisaa nu barbaachisas nurraa hin eegama akka amantii islaamummaatti jechaadha.
Namoota ayyaaneffannaadhaaf dhufan keessaa Ahmed Ibrahim wayita ayyaana kana kabajan akka barsiisa amantichaatti ta'uu qabaa jechuun waltumsuun barbaachisaadha jechuudhaan ibsaniiru.
Bismillah alhamdulillah rabbil alamin wasalaatu salaamu ala rasulillah. Baga idal aadaa arafaa kanaan ittiin isin ga'een jedha ummata muslimaa maraaf baga ayyaana kanaan ittiin isin ga'e jecha ayyaanni kun ayyaana akkana yeroo kabajnu ummatoota ummatoota rakkina keessa jiran rakkina kana keessa akka jarbaahanuuf gargaarsa gochuu fi akka qabnu jedheen amanaani yeroo ayyaana kana kabajnu warra harka qalleeyyiidhaaf gargaarsa akka goonu jedheen dhaamsa kun dabarsa jechuudhaan.
Islaamummaan nagaadha. Nageenya labsaa kan jedhan Shee Abdulhaan Habiib rakkoon tibbana uumamee ture karaa nagaadhaan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jechuun ibsaniiru.
Yeroo dhiyoo keessatti uummata islaamaatiin waa'ee masjiida diiguudhaan wallaallatee manni marii kan keenyaadha mootummaa wajjin waliin haasa'uudhaan waan adda addaadhaa dubbachuudhaan masjiidowwan diigaman sana deebisanii ijaaruudhaaf ammallee taanaan waliigaltee irra jiran si'achittis masjiidi ijaaramu kun masjiida deebinaan ummanni daawwatu masjiida addunyaan daawwattu ta'uu qaba kan jedhuudhaan iyyuu qaamni olaanaan nu ibse akkuma kana nurraallee kan eegamu mana marii gomii dhimma islaamaa kana eeggannee dhimma kana bareechinee eeguun nurra barbaachisaadha kunin nurraaf eegama.
Namoonni haasofsiisni akka jiranitti namoota sababoota garaagaraatiin qeef qabeenya isaanii irraa buqqaan deeggaruuf waan qaban qooduufiin waliin dabarsuun dirqama barsiisa amantichaati jechuun dhaamaniiru. Humna nageenyaa waloo biyyattis ayyaanni arafaa karaa nagaadhaan kabajamee raawwatameera jechuun ibsa baase keessatti beeksisee jira. Ayyaanni kun magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee fi magaalota biyyattii bakka garaagaraatti kabajamee ooluusaa odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Godina Wallaggaa bahaa aanaa kiiramuuf godina horroo guduruu Wallaggaa keessa sababa dhabamuu nageenyaan namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anii aanaa giddaa ayyaanaaf magaalaa haroo keessa qubatanii jiran gargaarsa dhabanii daran rakkoof kasaaxilaman ta'uu dubbatu. mootummaan akka gargaarsa isaan dhaqqabsiisullee iyyatan itti gaafatamaan buusaa gonofaa godina wallaggaa bahaa obbo daanyee lachisaa immoo rakkoo hongee godina booranaatti uumamee tureen walqabate naannoo amma buqqaatonni iyyatan kanaaf deeggarsi taasifamaa hin turre jedhanii amma garuu midhaan deeggarsaa aanaalee deeggarsi isaan barbaachisu seenaa akka jirullee sagalee ameerikaatti himaniiru naakoor malkaa amboorraa gabaasa qaba.
naannoo oromiyaa godina wallagga bahaa aanaa kiiramuu keessatti haleellaa torban lamaan darbee raawwatame ofii madaanii aanaa giddaa ayyaanaatti yaalamaa jiraachuu namni dubbatan namoonni qe'ee ofiirraa buqqaasaman yeroo ammaa rakkoo garaagaraaf saaxilamaniiru jechuun akkasitti ibsu.
Akka aanaa kiiramuutti silas ganda waasi tokkittii taftee ganda kudha sagal keessaa itti bobba'anii barbadeessanii deeban sababa ta'eef isheen lubbuun haftee laga keessa bobboo keessa galtee cicciisaa jirti busaadhaa fi bokkaa fitaa jira. Ijoolleen adaraan beelone jettee kadhattii abbaan garaan isaa laafe dumbulloo shan birrii tokkotti gataa yaalamaa jirra warri addana jirru inni buqqa'eemmoo akkuma buqqa'ee shaaraa shaaraa illee hin qabu kan ittiin bitatus hin qabu taanee warafameera hoolaarreetti warafamteetti waa tokko hin jiru.
Jiraataan biraa sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatanis bara darbe aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamuu isaanii ibsuun haala amma keessa jiran dubbatu.
Barreen gaddaa jalqabuma buqqaatiin achirratti ta'u innis achumaan buqqa'ee dhufe haadha manaa tokko michaalmaa tokko duwwaan baafadhe malee kan koyyuu laguma sana jiru ganaan barbaadee dhagee baafadhe. Manni gubatee maal horiin oofamee naan akkamatti duwwaama kooni mandarra deemee faaroo kadhee nyaachiseen dumbulloo kadhee yaalchisaa jira. Mana kiraa manuma namaa jalatti shaaraa godheen jira amma kanaaf gargaarsa maaltu jira kan warra amma madoo rukutamee jiru jarri kun shanan immoo bolaanuma kooti. Ammumallee san saaniin biraa kee kadhaatti baheen jira. Waan tokko wanti dhiyaateen jiru yeroo duraa tokkorra kiiramuuti buqqee dhufee fi amma tokko qamadii waa laatanii eddesiis immoo maali akka inni ta'e hin beekoni dhaabbatee jira.
Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanolee shan keessaa sababaa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee buqqaasamanii godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu magaalaa Haroo keessa namoota jiraataa jiran keessaa hangi tokko sababaa deeggarsi midhaan nyaataa dhabameef beelaaf saaxilamneerraa jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kan buqqaan yeroo lama erga as dhufnee yeroo lammaffaaf baatii sadaasaa keessa kiiramurraa buqqaane. ergaas dhufnee jaha yookaan torba ta'a hamma yoonaa gargaarsa hin arganne mootummaan garagaree nu ilaalle namni rakkate hin jiru jedha warra haroo jiran irraa kadhannee arganna isaanis amma rakkataa jirra gara mootummaatti hooyyine malee jedhan namni keenya beelaan du'aa jira tajaajilli fayyaa hin jiru dubartiin ulfaa tokko torban darbe keessa duuteetti namootni lama ammoo osoo ilaalluu ijoolleen keenya beelaan hin duutuu jedhanii of ajjeessanii jiru jechuun dubbatan. dhimma kana irratti itti gaafatamaan buusaa gonofaa godina wallagga bahaa obbo Daanyee Lachiisaa deebii kennanii jiru.
Godina keenya keessatti rakkoon yeroo adda addaa uumamaa ture uummanni godina keenya keessa jiru aanaalee kudha torbarraa miidhaa adda addaa qaqqabeenii buqqaatiin quunnamee jira. Aanaan kiiramuu jedhamu tokkodha. Uummanni gara kuma shantamii shaniitti dhiyaatu buqqa'ee deeggarsaa fi saaxilamee jira. Rakkoon isaan dhiyyatan guutummaa guutuutti hiikneerra hojjechuu baannes rakkoo gama booranaatti uumame wajjin wal qabatee deeggarsi akka godina keenyaatti nuun qaqqabiin turee jira. Haala ammaatiin gidduu kana midhaanii deeggarsaa aanaalee keenya galuu eegalee jira jechuudha. Akka carraa ta'e guyyaa har'aa makiinonni kiiramuu galan jiru. Giddaa ayyaanaa galan jiru. Sibuu siree guutoo giddaa diggaa makiinonni midhaan gargaarsaa federaalarraa fe'anii aanolee qaqqabanii jiru. Inna lana dhaqu kuni hingaa jechuudha. Waraanni keenya haroorras jira. Magaalaa kiiramuurras jira waan ta'eef midhaan kun isaan qaqqaba amantaa jedhuun qaba.
Yeroo ammaas deeggarsa midhaan nyaataa hin ta'iniin waan hojjetamaa jira jedhan yommuu ibsan.
Lookaal inni jiyoo warra jedhamanii wajjiniin qindoofne nyaataan alas deeggarsi barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf ICRC nuyi jennu aanaa saasiggaatti midhaan nyaataas midhaan nyaataan alas qaqqabsiisuu fi yaalii godhee jira gidduu kana tarii daataasaa man qabanne malee baay'ina maallaqaatiinis midhaanii hedduu deeggaree jira kiraa manaatiifis kan kaffalu jira akkasumas aanaa biraa keessattis deeggarsi barbaachisaa ta'e kennamee jira kana qofa miti seettineetti ijiniinis wal qabatee nus baay'ina buqqaatii walaa caalu malee namoota buqqa'e kana kiiramuu daballee giddaa ayyaanaa dabalatee aanolee qabnu kudha torban irrattiyyuu maallaqa miliyeena dhibba lamaa fi shantama dhangalaasnee fi akkaawuntii isaaniirra galchinee fi ji'a shaniif mootummaan naannoo oromiyaa federaalaa wajjiniin ta'ee worlid baankii wajjiniin ta'ee buqqaatii godina keenyaa giddugaleessa godhachuudhaan kan midhaan nyaataa dhiyeessinu cinatti abbaa warraa kuma torbaatamii shaniif maallaqa kana dhangalaasnee jirra warra baay'ee rakkatan deeggarreetti kan jirru weerara dhibee busaa wajjin wal qabatee aanolee keenya iskiriin goonee saasigga qofa miti eebantuu dabalatee rakkoowwan adda addaa agarsiistuun adda addaa waan jiruuf fooramii NGO qopheessine isaanii wajjiniin mootummaadhaanis maal hojjechuu dandeenyaa waan jiru waan of harkaa qaban waajjirri fayyaa akka qaqqabsiisu waan ani itti dhiyeenyaan ni beeku ni jira.
Buqqaatotni yeroo ammaa godina wallagga ba'aa keessa jiran kuma dhibba tokkoof kuma kudhan akka ta'an himuudhaan nagaa buusuudhaan gara qe'ee isaaniitti deebisuuf mootummaan hojjetaa jira jedhan obbo Daanyeen sagalee Ameerikaaf Naakoon Malkaa Amborraa.
Hordoftoota keenya kibxata fuullee keenyaa jechuun adoolessa afur guyyaa walabummaa Ameerikaatu kabajama. Kana laalchisuudhaan sagantaa keenya xumuruu dura faaruu biyyoolessaa Ameerikaa kanaan isin affeera.
Sagalee Ameerikaa.
Sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii booriitiin walitti deebinaa nagaatti bula.